Even before Olori Tomiloba born pikin for the Kabiyesi, she don't always dey present herself as a wahala woman for inside the palace. We remember very very well when Olori Tomi Philip delivered trouble woto woto to Olori Elizabeth on top of this, get belle no get belle matter what we hear allegedly to the ex ten t when e be say olori elizabeth cry a bitter tears we also remember when e be say oloritobi phillips run away When the palace doctor he come make he come check him, eh He come be as if say as tobi phillips born pikin she clear her memory she not remember everything where she do before tobiloba keep talking all those videos where you they post on top of social media Now you go take expose yourself at the end of the day because as the matter they go we no still understand where the matter dey carry us dey go e dey very very annoying at this point lie lie lie lie na im tomy phillips dey always dey come up with That is why this elderly woman wey we dey hear now say e don come outside eh <laughs> her expose na more of a saga for inside the palace tori dey fly here and there matter dey flow here and there i say away eh, no be only my ear go hear am now i go need to come sit down well balance package the matter come drop am for my correct correct pipo una welcome back again to my youtube channel oh my correct correct people. if na the first time wey you dey see this youtube channel abeg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber i thank you well well o na you go go go na im be di real mvp The shocking details wey would they hear be say olori toby phillips they laugh the other wives of the car bac say they never still born picking for the car bac e come be as if say since wey toby phillips don born pikin she no dey dey very very selective with the people wey she dey bring mouth for anybody wey she like na im she dey talk to e come be as if say dis pikins dem wey im born for di kbac na raw gold na im carry drop for kbac leg i dey talk am before and i go talk am again pikin come jam pikin for inside the palace say toby phillips born pikin for the kabiyesi na na na no mean say kabiyesi never hear the cry of a child for inside that palace before That is why i think sometimes say toby phillips supposed to do better all this alleged information we would hear about her e not supposed to be like that because she's supposed to realize say boy your oh, pikin o oh, girl You oh, don't date for the palace before you born your own come but you see <laughs> maybe na among her fellow sardine wife wey sea pack like sardine enter inside the palace na im make her dey do all dis eh, makwanda ibu wey she dey do probably that could be the case but i no know na alleged information na here and na carry the conjure muna make you feel free make you share your thoughts below in the comment section e don land again o oh. we don land again with another tori from inside the palace of the Oni of ife dem talk, say one elderly woman don carry message go give oloritobi phillips wey shock everybody for inside the palace according to the tori oloritobi waka enter the palace go visit the kabiyesi because of the twins wey she born wey never return from the priest wey uh, eh, they never they never still do the entrance you know they suppose to carry them enter inside the palace maybe na this saturday or thereabout na im go be twenty-one days wey Toby phillips born pikin wey of course until that time kabiyesi go fit set eye for im children na so i take hear the story from ileife sha allegedly but as she dey enter the palace the elders you know the elderly women wey dey for the gate call her They call her The women yarn oh, eh, tok to oloritomi phillips say eh, she dey cause trouble for the palace and if she no stop that trouble wey she dey cause for the palace dem go disgrace am comot for inside the palace yes so. Oh. The woman talk say oloritobi phillips na gra gra gra gra dey do am nothing no get solid thing wey she fit do but na gra gra she take dey force herself dey do di yamayama wey she dey do especially for the matter wey concern queen naomi na im dem dey warn am dem say make e comot body for wetin concern queen naomi make e stop to dey convert everything wey queen naomi get This story shocked Oloritobi Phillips well, well, because she never even met this woman before. She come dey wonder how the woman take get the information where she dey share. But the woman drop message for her say "May she calm down and respect Queen Naomi. She talk say if Toby not stop the trouble, she go see her end for the palace very very quick, quicker than she expect. This story don't make people begin the reason wetin dey really happen for dis palace some pipo tok say Toby dey vex say she never eh, eh, her children never still enter inside di palace and dis mata eh, e dey shake ground up and down for inside di palace but queen naomi dey try to respect herself since she enter inside the palace she dey try to respect herself and na wetin make people, dey always dey look up to queen naomi you no fit ever hear where queen naomi do saga or she give woto woto or she give gbagbos or when she born pikin finish she come go dey do live stream dey explain the one wey dem answer and the one wey dem no answer lie lie When Queen Naomi born Tadenikawo, she became a mother instantly. Even before she even born Tade self Queen Naomi don already become a mother. They e do things wey mother they do. They show love, They give, They support women and children. Now, dear na the Wings Foundation they take they birthed. That is why this elderly woman they try to advise Tobiloba dis wotowoto dragging wey you dey tok kabiyesi dey tell you wetin you go do for the dna test make dem for do your pikin eh, eh, ifa priest for fit help make your pikin come inside palace dey say lie lie if queen naomi never do you no go do queen naomi was here long before you she don do everything wey she suppose do my correct correct people. i say na wow dem even talk to am about di pikins dem wey im dey laugh di oda women say dem never born dem say make him remember say na god na him dey give pikin not be man dey give pikin if na man dey give pikin all of us go don born pikin full everywhere na god na him dey give pikin and anybody wey god give not be say na because of say na you wise pass god just carry am dash you ne not be say na you get sense pass ah this mamas dem talk to toby phillips like small pikin wey she be person wey get sense e go hear person wey e no get sense e go continue to dey drag hmm. we hear say tobi phillips sef don react o i go carry dat information come for una afta dis one i say na wow di matter wey dey happen for di palace sometimes e dey be like drama i say kai kai kai kai kai hmm as i hear this alleged information una so i say make i package and dey run come gidigidi katakata come drop am for my correct correct pipo eh do you think about this one I abeg make you feel free make you share your thoughts below in the comment section if you never like and share the video your own self not go spoil like and share subscribe to the channel and turn on notification i go bring you more updates my people.